turashimire ko mwandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo y'ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mukatwumva atankomanzi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi ry'amerika ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jodiana nininahazwe leta y'u rwanda itangaza ko igihe co gusubiramwo urwibutso rwo ku musozi wa rebero uri mu nkengera z'umurwa mukuru kigali cageze nagira ngo nshimire nyakubahwa minisitiri watwemereye ko n'abo bose bazashyirwa amazina yabo yose azagaragazwa agashyirwa muri uru rwibutso
uyu ni yogisita yamuremye ni umukuru w'inama nkenguzamateka y'u rwanda ano majambo yavuze mu gihe cyo gusozera indwi yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri ico gihugu mu yagezweho muri make ijya nino ku isi turafitiye harimo ay'urugendo rw'abaperezida bane b'ibihugu bihana urubibe n'uburusiya bagendeye umurwa mukuru wa ukraine kiev intumbero y'urugendo rwabo muraza kwiyumva handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu reka ariko duhere hakurya ya washington dc muri leta ya new york aho igipolisi gisagara ca new york kimenyesha ko kiri mu ruhigi rw'umugabo akekwa kuba yaragize uruhara mu gitero cakoze kuri gari ya moshe ica mu mayira yo mu kuzimu mugenzi wacu oriane itanga ishaka adufitiye ibindi kuri ino nkuru igipolisi kiriko kiragira amatohoza ku muntu yitwaje ibigwanisho bakeka kuba yaragize igitero cakomerekeje abantu cumi mu nyubakwa ya gari ya moshi iri mu gacimbiri ka brooklyn ni nyuma y'aho uwo muntu yarashe yongera atera ibisasu biturikana n'imyotsi ayo matohoza ariko arashimika ku muntu yitwa frank r james igipolisi kivuga ko yakotesheje imodoka yo mu bwoko bwa van yagize uruhara muri ubwo bugizi bwa nabi mu ijoro ryejo ku munsi wa kabiri niho uwo muduga wakugwa hafi y'aho ico gitero cabereye yamara abajejwe amatohoza bavuga bashimitse ko batazi neza nimba uwo james ariwe yarashe abantu muri icyo kibanza umukuru w'igipolisi w'igisagara cya new york james esig mu ijambo yashikirije yavuze ati umugabo dukeka kuba yarakotesheje umuduga wo mu mashirahamwe ya u-hall muri leta ya philadelphia yitwa frank r james w'imyaka mirongo itandatu n'ibiri uwo mugabo asanzwe aba muri leta ya wisconsin no muri philadelphia turiko turagerageza kumutora no kumenya aho ari kugira tumenye neza niba yaragize uruhara muri ico gitero ibibanza bibiri inyubakwa ya gari ya moshi kumwe n'uwo muduga vyose turiko turabisuzuma turasavye ubufasha bw'umuntu uwo ari we wese yoba afise amakuru amasanamu muri telefone ivyabona canke ico ari cyo cose cotuma dutora uwabikoze canke uwakotesheje uwo muduga abategetsi bariko barasuzuma imbuga ngurukanabumenyi zishobora kuba arizo z'uwo frank james inyuma y'aho bazironse ko amakuru yabatumye bongereza umutekano wa buramatari w'igisagara ca new york asanzwe ari mu kibanza ca wenyene kubera uburwayi bwa covid cumi n'icenda amasasu yarashe abantu batanu yarabakomereje bikomeye ariko vyitezwe ko bazokira abandi bantu batari bake barakomeretse bahunga amasasu n'imyotsi yari ihari baravuwe nabo nyene abategetsi bari bavuze ko ico gitero giteye ubwoba cane bavuga ko muri aka kanya ntibibaza ko yari igitero c'abagizi b'iterabwoba abo bita abateroriste harategekanijwe agashirukabute kangana n'ibihumbi mirongo itanu vy'amadolari y'amanyamerika ku muntu wese yotanga amakuru ajanye n'ico gitero Oriana itanga ishaka urakoze hagati aho no munsi abakuru b'ibihugu bine bihana imbibe n'uburusiya bagendeye Ukraine kugira ngo berekane ko bashigikiye ico gihugu mu ntambara irimwo n'uburusiya Thomas Kamirindi atubandaniriza ino nkuru abayobozi ba pologne estonia letoniya na lituaniya bazinduwe no gushyira mugenzi wabo wa ukraine volodimir zelenski ubutumwa bukomeye bwa politiki na gisirikare nk'uko perezida wa lituaniya yabyanditse kuri twitter ashyiraho n'ifoto yabo bose uko ari bane bari kumwe bagiye kurira gari ya moshi imwe yabajyanye i Kiev naho umuvugizi wa perezida wa Estonia yatangaje ko baganiriye na Zelensky ku mfashanyo zo kugeza ku basivili ku nkunga ya gisirikare n'ubufatanye muri anketi ku byaha by'intambara uretse kuba pologne estonia letonia na lituania bituranye n'uburusiya byose biri no mu muryango wa otan umuryango wa gisirikare w'ubutabarane w'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja ya atlantika abayobozi babyo bagiye muri Ukraine nyuma y'abandi banyuranye bo mu Burayi basura Ukraine kuva Uburusiya buyiteye mu kwezi gushize barimo Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson na Minisitiri w'Intebe wa Autrichia Karl Nehammer Minisitiri w'Intebe w'Ubudage Olaf Scholz nawe ategerejwe i Kiev agiye guha Ukraine intwaro ziremereye nk'uko Oleksi Arestovich umwe mu bajyanama ba Perezida Zelensky yabitangaje
Thomas Kamirindi Oriane itanga ishaka barakoze ku makuru baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza hagezeho hirya nino ku isi ku ijwi rya Amerika mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu tumira amategato hamaduce tuja mu karere k'ibiyaga bigari turayahera ku musozi wa rebero ahashinguwe abanyepolitike cumi na babiri u rwanda rero uno munsi rwasozereye indwi yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi umuhango ukaba wabereye kuri uwo musozi wa rebero mugenzi wacu asumta kaboyi yakubitiyeyo adutegura ino nkuru abanyapolitiki bashyinguye ku musozi wa rebero biganjemo abahoze mu ishyaka rya peri bagera kuri barindwi aribo ndasingwa randuwari wari visi perezida w'iryo shyaka kandi yari minisitiri w'imibereho myiza y'abaturage harimo kayiranga sharire nawe wari mu ishyaka rya pr metre niyo yita loyizi yari mu ishyaka rya pr akaba ari nawe wari wateganijwe kuba minisitiri w'ubutabera muri guverinoma y'inzibacyuho itarigeze ibaho rwayitare auguste kabagema venansiya na rutaremara jean dora croix nabo bari abarwanashyaka ba pr psd nayo ifite abanyapolitike bishwe muri iki gihe cya jenoside harimo nzamurambaho frederic wari minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi ngango felicien wari mu murwanashyaka wa psd yari visi perezida w'iryo shyaka na mushimiyimana jean batiste rucogoza faustin we yakomokaga mu ishyaka rya mdr yari minisitiri w'itangazamakuru wa cumi na kabiri mu banyapolitiki bashyinguye kuri uwo musozi wa rebero ni kavaruganda joseph wari perezida w'urukiko rwarindaga ubusugire bw'itegeko nshinga perezida wa sena dr yamuremye auguste yasabye abanyarwanda guhangana n'abahakana n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane kwibuka abanyapolitike bishwe kubera kwitandukanya n'ingengabitekerezo ya jenoside no kurwanya umugambi wo gutsemba abatutsi ni igikorwa cy'ingenzi cyane cyane muri iki gihe tugenda tubona abakoresha imbuga nkoranyambaga bagakwirakwiza ibinyoma bisebya ubuyobozi bw'u rwanda guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi nabyita ko ari nko kujomba icyuma mu bikomere by'abarokotse muri uyu muhango minisitiri bizimana jean damascene uyobora minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda yatangaje ko uru rwibutso rugiye kuvugururwa sederi yandikiye minisitiri w'ububanyi n'amahanga ngura inzira yasabaga guhabwa imyanya muri guverinoma imyanya itanu ikongeraho ko natabikora gutyo ngo ngura inzira azirengere ingaruka zizaterwa n'ikizakurikiraho nuko ngura inzira yishwe na n'ubu tukaba tutazi aho umurambo we uri ngo tumushyingure mu cyubahiro tumuherekeze turiho turatekereza kuvugurura urutonde rw'abanyapolitike bashyinguye rebero abandi banyapolitike beza nka nkurinzira ndetse n'abandi nabo tukabashyiramo bakajya bibukwa perezida wa sena yamuremye augustin nawe agaragaje ko hakiri umubare munini w'abanyapolitike basize ibitekerezo byabo batamenye aho baguye ashyigikira umugambi wo kubongera ku rutonde rw'abari ku rwibutso rwa rebero nagira ngo nshime nyakubahwa minisitire watwemereye ko n'abo bose bazashyirwa amazina yabo yose azagaragazwa agashyirwa muri uru rwibutso reka nibutse bamwe b'imena nkibuka dr gafaranga theoneste yari umuyoboke w'imena w'ishyaka rya psd ndibuka ntazinda charles wari mu ishyaka rya mdr ndibuka prefe jean batiste habyarimana uru rwibutso rwa rebero runashyinguwemo abandi baturage bazize jenoside yakorewe abatutsi barenga ibihumbi cumi na bine biciwe mu bice bitandukanye bya nyamirambo gitega cya hafi no ku bitaro bikuru bya chuk kwibuka abanyapolitike byatangiye gukorwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu kuva icyo gihe uyu muhango wahujwe no gusoza icyumweru cy'icyunamo uba tariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa kane buri mwaka asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali Asumta Kaboyi tugushimire tuve i Kigali twerekeza Uvira aho bamwe mu banyagihugu b'abakongomani bafise amato akora mu kiyaga ca Tanganyika bahangayikishijwe na za service zirenga mirongo itatu bavuga ko zibasaba kwishura imisoro uko ubwato buvuye ku bivuko biri Uvira mugenzi wacu Vedaste Ngabo yadukurikiraniye ivy'iki kibazo iyi nama yahuje abatwara abantu n'ibintu mu kiyaga cya tanganyika hamwe n'inzego zitandukanye zikorera ku bivuko biri muri uvira kuri uyu wa gatatu kuri ekonoma ya diyoseze ya uvira abafite amato bagaragarije serivisi za leta igihombo batewe n'ubwinshi bw'imisoro basabwa iyo amato ahagurutse ku kivuko pasiteri daniel muharangwa afite amato mu kiyaga cya tanganyika takisi ni menshi cyane kandi ayo matakisi yatubujije gukora kuko uzasanga itakisi ni nka mirongo ibiri zose zigiye kukurebera ku kintu kimwe ugasanga wabuze inyungu wabuze n'umutaya ubaze amafaranga ukoresha usanga ukoresha amafaranga angana gutya menshi cyane sino ya- ya- ya- yamenya kuko amatakisi ni menshi cyane ka tagisi kugoye ni iyihe amatakisi hari takisi ya depeme hari takisi ya empo hari takisi ya veno ni menshi cyane kandi arinjira na muntu matongo gisitave rugoheza ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abafite amato mu kiyaga cya tanganyika mu mazi ya uvira nawe yemeza yuko imisoro basabwa ari myinshi cyane Eh, mataksi tuseme kwa Kifaransa zinakuwa nyingi. Angalia boti bato kwa kutoka hapa mpaka Kalemi kwenda na kurudi hadi Moba.
imisoro ni myinshi Na- cyane na- na- ubwato bato Hata kuva kimoja.
uvira kalemi Nilizote, kugenda no nika- kugaruka nika- kugera moba kikasi kama kadogo birangije sana.
idolari Mataksi magana abiri zinakuwa dufite nyingi.
ibipapuro Tuko na bitwemerera order gukora Kia aho kwa bivuga mu Republika mategeko Republika ahari Republika ko byari Republika bizwi ko Republika twishyura Republika serivisi zine Ni ariko kuri ubu makumyatatu.
turi kwishyura serivisi zirenga mirongo itatu aba bafite amato kandi bavuga yuko bafite n'ikibazo cy'ubwinshi bw'abasirikare bagenda mu mato batishyuye bava uvira bajya kalemi kandi bari bemerewe gusa kutishyura imyanya itanu abafite amato kandi bagaragaza ko n'ibibazo by'umutekano muke biri muri izi teritware bigira ingaruka ku mirimo yabo ikibazo cy'umutekano turi mu ndambara abakiriya ntibahaye baza kubera ibibazo by'inzira inzira zarafunze tugize ibintu tutabigura tukageza aho tuhomba tugafunga inzira n'ababandi bari muri tanganyika bajya abavomerarumwe baza baza ni- n'imitumba bakazana umutekano muke mu mazi komiseri Mani muganza james ushinzwe ubwikorezi mu kiyaga cya tanganyika yavuze yuko ntacyo bagabanya kuri iyi misoro ko ahubwo abafite amato bashikiriza ubuyobozi bukuru bw'intara ibibazo byabo usibye aya mafaranga asabwa abafite amato n'abagenzi nabo bagenda muri ayo mato hari umusoro w'amafaranga igihumbi cy'amakongomani basabwa kwishyura uko ubwato buhagurutse vedase gabo ku bwaradiyo ijwi rya amerika ubuvira mutara kivu y'epfo
igera hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo njyewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe wenda ndabona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
Reka da.
Ndiyo bugo.
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa twigende kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
ni kuwa gatandatu no kuwa mungu iminsi yose duce tubandaniriza ku kiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na mugenzi wacu ejo ni mukankusi
ndabaramukije mwese reba jeniya mukankusi tubahaye ikaze umukoresha wawe akubwira amagambo agutoneka agutera ubwoba kugira ngo akomeze kukugiraho ijambo no kugenzura imyitwarire yawe iryo ni itotezwa umwana wawe ashobora kuba umwe mu batotezwa cyangwa abatoteza abandi wowe ntacyo ubiziho itotezwa riboneka kwinshi uhereye ku kwitwa amazina no gukozwa isoni bishingiye ku miterere y'umubiri w'umuntu kugeza ku kumwandagaza ku mbuga nkoranyambaga umuryango the american psychological association usobanura ko iyi ari imyitwarire idahwitse aho umuntu wabigambiriye ahora asesereza undi akamubabaza ababikorerwa nta ruhare baba babigizemo akenshi birabagora no kwirengera ngo babihagarike impuguke zivuga ko kenshi bigira ingaruka kubikorewe ku mubiri no mu bwonko umuryango the american psychological association usobanura ko iyi ari imyitwarire idahwitse aho umuntu wabigambiriye ahora asesereza undi akamubabaza abikorerwa nta ruhare baba babigizemo akenshi biranabagora kwirengera ngo babihagarike impuguke zivuga ko kenshi ibyo bigira ingaruka ku bikorewe ku mubiri no mu bwonko unesco mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda yagaragaje ko izo ngaruka ku mubiri ziboneka henshi uretse muri amerika ya ruguru no mu burayi ahaboneka cyane uburyo bwo kubabaza umuntu mu bwonko urugomo rwo ku ishuri ruboneka ku isi hose abana babonwa nk'abantu batandukanye n'abandi baba bashobora kwibasirwa tugane imapoto muri mozambique aho umukobwa ufite ubumuga bw'uruhu bwatumye ahora yibasirwa inkuru ya sergio ntambi imibare y'ishami rya loni ryita ku bana unicef igaragaza ko umwana umwe muri batatu ku isi bari hagati y'imyaka cumi n'itatu na cumi n'itanu yakorewe itotezwa ku ishuri rishobora kumuviramo ihahamuka mu buzima bwe bwose kandi bikanagira ingaruka ku buzima bwe bwo mu mutwe tereza wahisemo kudakoresha izina rye nyakuri na n'ubu ntarakira ibikomere by'ihahamuka byaturutse ku itotezwa yakorewe mu gihe cy'ubwana bwe
bamwe mu bandi bana ntibashobora kwicarana nanjye itoteza rishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwo mu mutwe imibereho n'imyitwarire y'abarikorerwa rimwe na rimwe na mwarimu yagiraga uruhare muri iryo vangura tereza yakorerwaga
iyo nabwiraga mwarimu ko ntabasha kubona imbere kugira ngo ashyire ku mwanya w'imbere yarabyangaga akavuga ko atari we waharyozwa iby'ingorane zanjye zo kutabona ntiyigeze afata umwanya ngo ambwire ntambuke njye kwicara imbere kuva mu mwaka wa gatandatu kuzamura nagize amahirwe yo kubona abarimu banyemereraga guhagarara imbere y'intebe zabo kugira ngo mbashe kureba ku kibaho mbone uko nandika ibyo byaranyorohereje cyane ariko mu mwaka wa kabiri uwa gatatu uwa kane n'uwa gatanu narahangayitse cyane ku ishuri siho honyine tereza yakorewe itotezwa
kuba abantu bagukoza isoni bakajya bagukoraho ni ikibazo gikomeye kubera iyo ugiye ahantu umuntu agatangira kugukiniraho ni bibi cyane
avuga ko kuba mu muryango mugari ufite imyumvire mibi bituma ahorana ubwoba
njye kugira aho njya ndi jyenyine kuko numva afite isoni cyane ntininca ku bantu baraza kumvuga nubwo atarabasha kwibagirwa ibihe bibabaje by'ubwana bwe tereza yahisemo gukora ikinyuranyo no kurushaho kugira isi nziza aho itandukaniro ry'abantu ritakabaye impamvu yo gucirwaho iteka uyu munsi ni impirimbanyi mu muryango ufasha abafite ubumuga bw'uruhu bazwi nka ba nyamweru
ndimo gufasha abandi ba nyamweru baba baratotejwe bakaba bagihura n'iryo totezwa aho hari imiryango idashobora kwemera ku bana n'abana bafite ubwo bumuga bw'uruhu imibare itangwa na unicef igaragaza ko akarere ka afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara ariko kiganjemo itoteza aho rishobora kuba ku kigero cya mirongo ine n'umunani ku ijana ubwoko bw'irihiganje ni urugomo rukomeretsa rukurikiwe no gufatwa ku ngufu nyuma hakaza ibikorwa bihungabanya imitekerereze
muri cote d'ivoire nurba kayoko ni inzobere mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu anavura abafite ibibazo bishingiye ku mitekerereze ni umuyobozi wa sayitorota ubu buryo bukoreshwa kuri interinete mu gusuzuma no kuvura abafite ibyo bibazo arasobanura uburyo abantu bibasirwa n'icyakorwa
itotezwa ni iki ni uburyo bw'ihohoterwa ryisubiramo rigamije kugirira nabi umuntu cyangwa kumutesha agaciro ni imyitwarire mibi igira ingaruka cyangwa igahungabanya umudendezo w'umuntu kugira ngo tumenye neza itoteza birasaba ko duhera hasi ku rwego rw'uburere butangwa n'ababyeyi kubera iki kuko biterwa n'ababyeyi dufite niba dufite umubyeyi utukana cyangwa w'umunyagitugu cyangwa mubi utagira icyo yitaho uzabona ingaruka z'ubwo burere ku bana kandi bazanabisubiramo mu buzima babanamo n'abandi cyangwa ku ishuri yewe no kugeza igihe bakuriye umwana agerageza kwigana ibyo yigiye ku bandi ariko kandi ibyo ntibyagirwa urwitwazo ikiyongeraho hari n'imibereho igira ingaruka ku muntu bitewe bitewe n'ibyabayeho mu buzima bwabo rero abantu bashobora kwitwara mu buryo butoteza abandi hanyuma kandi hari abantu bafite ubumuga ubumuga si ubugaragara ku maso gusa ahubwo hari n'ubujyanye no kugira ubushobozi buke mu kwiga no kumenya buzwi nka dyslexia cyangwa se ubundi nka autism ADD cyangwa ADHD abafite bene ubwo bumuga bahura kenshi n'itotezwa haba ku ishuri cyangwa mu kazi ubwoko bw'itotezwa buhagaragara ni bubiri ubw'impagarike n'ubw'intambike ubwoko bw'itoteza ry'impagarike ni iry'utotezwa ashobora gukorerwa n'umukoresha abayobozi b'ishuri cyangwa se ababyeyi noneho itoteza ry'intambike ni irishobora gukorwa hagati y'abakozi ubwabo abanyeshuri cyangwa abavandimwe iyo uri mu muryango icyo bibyara umunyabubasha agerageza kugaragaza ububasha bwe abinyujije mu bikorwa byo gutoteza nk'urugero bashobora kuvutsa utotezwa akazi ke cyangwa bakamuha inshingano nyinshi bagamije kumubabaza cyangwa bakamukoresha uturimo tudafite icyo tumaze nyuma hakaza ibitutsi kubuzwa amahwemo amagambo asesereza n'ibindi kwitoteza ryo ku mashuri ho aha muri afurika bisa n'ibitandukanye gato n'uko bimeze mu burengerazuba bw'isi kuko akenshi usanga ari itsinda ribuza abandi uburyo kubera ko harimo akantu ko gukoza isoni umuntu
gusaza ni intambwe y'ubuzima aho umubiri ugenda uhinduka uko umuntu agenda akura abantu benshi baharanira gukomeza kugira ubuzima bwiza uko bagenda basaza kuri benshi kuboneka nk'umuntu ukiri muto ugereranije n'imyaka yabo nyayo ni ikintu nacyo bashyira imbere twabajije tuti ni iki ukora kugira ngo usaze neza dore bimwe mu bisubizo twakusanyije i kigali Mfite imyaka mirongo itanu y'amavuko biragoye kugira ngo nawe ubashe kubyumva kuko ni benshi mfite imyaka mirongo itatu n'ibiri y'amavuko
mfite imyaka mirongo ine n'icyenda y'amavuko
abantu ntibemera ko mfite imyaka mirongo itanu sam uri muri mirongo ine kubera siporo kubera ko nkora imyitozo
ndababwira nti rero nta kindi kindi nakoze uretse siporo nitabiriye siporo nkora siporo nkanywa amazi ibyo bintu bikamfasha mu buzima
abandi bantu ntibajya banemera ko ndi mu myaka mirongo itatu bavuga ko nsa nk'ufite makumyabiri nkunda gukora siporo ni kimwe mu bigize ubuzima bwanjye bwa buri munsi
ibi bituruka ku buryo mbaho kuva nkiri umwana nakunze kunywa amata nkarya n'indyo gakondo y'iwacu
umwanya ibyo byose iyo numva mbirwaye nkora siporo nkataha nkanywa amazi menshi kandi nkumva ndakize
impuguke zivuga ko mu gihe ntacyo wakora kugira ngo uhagarike gusaza ushobora gukora ku buryo bigenda buhoro wita ku bintu bimwe na bimwe kandi uhitamo uburyo bugufasha gusaza neza muganga francis palmer ni inzobere mu kubaga abantu mu bijyanye n'isura akaba n'umwanditsi w'igitabo what's your number aratubwira bumwe mu buryo umuntu yakoresha kugira ngo yumve ko ari muto kandi abe ariko agaragara adakoresheje kwibagisha
izina alpha ketoglutarate ni rirerire mu nyunge z'ibinyabutabire ariko kandi ni ingenzi kuri wowe kuri buri karemangingo k'umubiri wawe mu gukora ingufu uko tugeza mu myaka hagati ya mirongo ine na mirongo inani zishobora kugabanuka inshuro cumi si ku kigero cy'icumi ku ijana ahubwo inshuro cumi zose kandi ndibwira ko aha ariho dutangirira kubona ko alpha ketoglutarate idafasha gusa buri karemangingo k'umubiri gukora ingufu ahubwo inagena uko uturemangingo fatizo twawe dna twigaragaza ikindi ntekereza ko aho ariho itangirira kugaragaza ingano y'ibintu ishobora kugiraho ingaruka imbere mu mubiri aho muri ibyo byose indunduro y'ingaruka nziza zose izaba igabanuka ry'imyaka ugaragaza ugereranije n'iyo ufite ingirabuzima fatizo zawe nizo ubusanzwe zitegeka buri karemangingo k'umubiri wawe icyo gakora ariko hari impinduka zishobora kugena uko izo ngirabuzima fatizo zitanga amategeko cyangwa ntiziyatange ibyo bita impinduka mu mikorere y'uturemangingo fatizo abashakashatsi benshi rero ubu bemeza ko ubwo ari bwo buryo bwiza bwo kubona ko imyaka yacu ijyanye n'uko tungana no gusuzuma uburyo umubiri wacu ukora neza ari nabyo bigena ubuzima bwiza kuruta niba wirebye ku myaka ufite ugasanga ugaragara nk'aho iri hasi cyangwa hejuru ntabwo bihagije inyuma y'ibyo byose hari imikorere itandukanye y'uturemangingo tw'umubiri wawe bitandukanye n'ibindi bintu ushobora kurya byo ntibiva mu mirire byakubera inyongera kandi ntekereza ko ikibazo hano mu by'ukuri ari uko inyongera zose zitanganya agaciro kenya yahagurukiye kurwanya kovide na malariya yifashishije ibipimo byakorewe mu gihugu ikigo cy'ubushakashatsi KMRI kivuga ko bituma babona indwara byihuse kandi ko ibyo bipimo bizagezwa n'ahandi mu karere inkuru ya Brenda Murenya i Nairobi abashakashatsi bo mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuvuzi cya kenya kemuri bamaze igihe bakora ubudasiba kuva icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyakwaduka ngo babashe gukora ibikoresho byo gupima indwara mu rwego rwo gufasha igihugu guhangana n'ikwirakwira rya coronavirus no kurwanya icyorezo cya malariya kenya ibaye igihugu cya mbere mu karere cyikora ibikoresho byo gupima byakozwe hagendewe ku miterere y'icyo gihugu kuri izo ndwara zombi
dufite ibikoresho bihamye bijyanye n'imiterere ya hano birizewe kandi kuba bikorerwa imbere mu gihugu bizatuma bihenduka ibintu bitazasaba ubumenyi buhambaye ku mujyanama w'ubuzima ukorera mu bice bya kure nko mu gice cy'uburengerazuba ku buryo ashobora gufungura ako gakapu agapima vuba kandi byoroshye cyane buri mwaka muri kenya ubwandu bwa malariya bugera kuri miliyoni eshatu n'igice ikanahitana abagera ku bihumbi cumi na magana arindwi biyigira imwe mu ndwara zitera impfu nyinshi muri icyo gihugu ikwirakwira rya covid cumi n'icyenda ryongereye undi mutwaro urwego rw'ubuvuzi ikibazo cyongerewe ubukana n'ibura ry'ibikoresho byo gupima ndetse n'inkingo ugereranije n'uko biboneka mu bindi bihugu byateye imbere muganga wirisa kwale agasanga iboneka ry'ibikoresho bidahenze bipima hakiri kare kare haba kuri malariya na covid cumi n'icyenda rizahindura byinshi haba muri kenya no muri afurika
gupima indwara iyo ari yo yose nibyo ntangiriro igana ku kuyikumira no kuyivura iyo udashoboye gupima indwara icya mbere ntuzanamenya iyo ari yo ntuzanamenya ingamba zo kuyirwanya yewe ntuzanamenya urwego ugezeho uhangana nayo cyangwa uyirandura abagize itsinda rya kemuri bavuga ko ubuvumbuzi bw'icyo kigo buzafasha igihugu n'akarere kubona ibisubizo byizewe
tuzajya dukoresha ibikoresho mu gusuzuma niba ufite covid cyangwa ntayo ufite wowe nk'umurwayi tuzajya tuguha igisubizo cy'uko wayisanganywe cyangwa utayisanganywe ariko ku baganga bo tuzabaha igisubizo gitanga amakuru arambuye urugero tuzabasha kubwira muganga ingano ya virusi ufite ni nyinshi cyane ni nkeya cyane uri mu nzego zo hejuru mu bijyanye n'ubwandu uri mu nzego zibanza ku buryo ibyo biha amakuru y'ubuvuzi ukeneye ibikoresho bya kemuri bipima covid na malariya bizafasha kenya kuzigama amafaranga agera kuri miliyoni mirongo itatu n'ebyiri z'amadolari ni ukuvuga miliyari eshatu n'igice z'amashiringi ya kenya yajyaga kugenda ku bikoresho bipima malariya yonyine mu gihe byari kuba bitumijwe hanze minisiteri y'ubuzima ya kenya ivuga ko ayo mafaranga azajyanwa mu zindi porogaramu z'ubuvuzi mu gihe icyo gihugu gishaka gucuruza iri koranabuhanga ku bindi bihugu byo ku mugabane wa afurika amakuru agezweho n'ibiganiro kuri virusi ya korona wabisanga ku ijwi ry'amerika kuri radiyo yacu vewa akadomo komu n'aha dusoreje mwakoze kubana natwe naho ubutaha mukore kandi ku buryo umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze
igera hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jyewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangiekazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumura kamana shofe wenda unashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
reka da Ndiyo bugo.
iki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigende kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi ry'amerika tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
nuko rero kombo taxi n'iminsi yose ya gatandatu ni iya mungu igihe cy'isaha cumi na zibiri n'iminota cumi ku ijwi ry'amerika n'iminota mirongo ibiri yego akaba nubwo duce dusozerera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara muri byo kugira ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoro bari kumwe na joe diane nahazwe yakoze diode n'icubahiro yavyegeranije na ingenieur bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma atosora amajwi kugira ngo ashobore kubashikira neza ibiganiro byacu bitandukanye mushobora kongera kuvyumva muciye kuri we zitatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram na facebook ni voa radio yacu ntimwitinye rero gucishaho akajisho kugira ngo murabe ibigezweho ijya nino ku isi ahanje turaza kuba turi kumwe igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu mu yandi makuru ngiye kubatorokaniriza y'ijya nino ku isi mu kurindira mubandanye kugira umugoroba mwiza mu banyu no mu byanyu